Radio Izvidja Amerika. radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti mwese muduteze amatwi mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe na fide niyo ngabo afatanyije nanjye ernest tugeziwe
icyo tureba ari ukuvuga ngo ni amafaranga angana gute bashobora gutanga baramutse batsinzwe twebwe ibyo dushaka ni ukugira ngo ubutabera bwubahirizwe ikintu cya impunity kirangire
uwo ni egide nkuranga icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe ibuka ryitaho abacitse ku icumu muri jenoside yabaye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na mirongo icyenda na kane avuga ko abacitse ku icumu bakeneye cyane cyane ubutungane inteko zidasanzwe zijejwe gukingira leta y'igihugu cya iran zagiriza arabiya saudite ku bitero by'iterabwoba byagizwe uno munsi wa gatatu ku nyubakwa y'inama nshingamateka n'ikibanza cyashinguwemo ayatora ruhora komeini yahoze ari umutegetsi kizigenza wa iran
naho kuri uyu wa kane uwari umuyobozi wa fbi james comey aratanga ubuhamya imbere ya sena ya leta zunze ubumwe za amerika
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yashyize ubutumwa ku rubuga twitter no munsi kuwa gatatu ko agiye kugena christopher ray yahoze ari umushikirizamanza ku rwego rw'igihugu gusubirira james comey mu mabanga y'umuyobozi w'ibiro fbi
naho mu gihugu cya afurika y'epfo umunyabanga mukuru w'ishyaka anc riri ku butegetsi yatangaje ko mu mpera z'uyu mwaka hateganijwe amatora y'ubuyobozi bushya bw'iri shyaka rya anc
aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turayabashikiriza mu kanya duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi inteko zidasanzwe zijejwe gukingira leta y'igihugu cya iran zagiriza igihugu cya arabiya sawudite ku bitero by'iterabwoba byagizwe uno munsi wa gatatu ku nyubako y'inama nshingamateka n'ikibanza cashinguwemwo ayatora ruhora komeini yahoze ari umutegetsi kizigenza wa iran zimenyesha ko ivyo bitero bibaye indwi imwe inyuma y'uko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump abonanye n'abategetsi ba arabiya saudite zivuga ko bashigikiye abagira iterabwoba itangazo ryazo rivuga ko kubona leta ya kisilamu yiyitirira ivyo bitero vyerekana ko arabiya saudite yagize uruhara muri ivyo bitero bigayitse leta ya kisilamu ivuga ko ariyo yagize ibitero vy'uno munsi wa gatatu vyahitanye abantu cumi na babiri abandi mirongo ine na babiri barakomereka ni rya mbere leta ya kisilamu igizwe n'abayisilamu b'abasuni yemera ko igize ibitero muri iran igizwe ahanini n'abayisilamu b'abashita leta ya kisilamu yabitangarije mu itororokanizo ry'amakuru ryayo amak amasaha make y'inyuma y'uko ivyo bitero bitanguye batandatu mu bagize ivyo bitero bishwe n'inteko zijeje umutekano za iran ivyo bitero vyatanguye imbere y'isaha zitandatu zo kumutaga igihe abantu batari bake bari bambaye impuzu z'abafasoni biroha mu nyubakwa y'inama nshingamateka bicumwe mu bacungera iyo nyubakwa
mu gihugu cya afurika y'epfo umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya nise riri ku butegetsi we yatangaje ko mu mpera z'uyu mwaka hateganijwe amatora y'ubuyobozi bushya bw'iri shyaka mu kiganiro gwede mantashe yagiranye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri johannesburg mu gihugu cya afurika y'epfo yasobanuye yasobanuye yasobanuye ko iri shyaka ry'umukambwe Nelson Mandela riri mu bihe riri muri gahunda yo gukemura ibibazo bya ruswa n'ubuyobozi bubi ibi byagiye bivugwa cyane kuri perezida Jacob Zuma unasoza uzanasoza manda ye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda Zizwi Kondwa umuvugizi w'ishyaka umuvugizi w'iri shyaka rya ANC nawe kuri wa gatatu yatangaje ko iri shyaka ngo muri iyi minsi ridakunzwe n'abaturage ba Afurika y'Epfo ngo kubera ibirego bya hato na hato byagiye bivugwa ku bayoboke b'iri shyaka bikangiza um, izina ry'ishyaka muri rusange mu mwaka ushize nibwo hasohotse inyandiko za email zigaragaza, umu, zigaragaza umubano wa hafi uri hagati ya perezida jacob zuma n'umuryango w'abahirwe b'abahinde uzwi ku izina ry'abaguptas ahangaha rero uyu muryango ukaba warashinjwaga n'abaturage b'afurika y'epfo kwivanga mu buyobozi bw'igihugu cyabo no kugira uruhare runini mu byemezo bifatwa na leta iyobowe na perezida jacob zuma
mubandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika perezida donald trump yashize ubutumwa ku rubuga twitter uno munsi wa gatatu uh, ko agiye kugena christopher ray yahoze ari umushikiriza manza ku rwego rw'igihugu gusubirira james comey mu mabanga y'umuyobozi w'ibiro bijejwe gutohoza ibyaha fbi ivyo bibaye umunsi umwe imbere y'uko comey uh, perezida trump yirukanye mu kwezi guheze yishura ibibazo vy'umugwi w'inama nkenguzamateka ujejwe iperereza vyitezwe ko komi abazwa ku twigoro twa perezida trump tukumutuma ahagarika itohoza ku vyuko nimba harabaye gukorana hagati y'abari bajejwe igikorwa ciwe cyo kwiyamamaza n'abategetsi b'uburusiya christopher ray uh, yigeze kuyobora igisata c'ubushikiranganji bujejwe ubutungane kijejwe gukurikirana inkozi z'ikibi hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu n'umwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu kuri leta ya perezida george w bush muri iki gihe aburanira abagirizwa ivyaha akora kandi mu biro vy'abashingwamanza king, king and spalding
yes nk'uko wari ukomeje ubivuga fideli kuri uyu wa kane nibwo bwa mbere uyu mugabo ndavuga james comi aragaragara aratanga ubuhamya bwa mbere nyuma y'ukwezi nyuma y'igihe kigera ku kwezi yirukanywe ku mwanya w'ubuyobozi w'ibiro by'ubugenzacyaha bya leta zunze ubumwe za amerika fbi james comi araza gutanga ubuhamya imbere y'akanama ku iperereza yatangije ni ukuvuga akiri umuyobozi wa fbi ni ubuhamya bwibanda kuri perezida ni ubuhamya bwibanda ku iperereza yari yarayoboye ku mubano wihariye hagati ya perezida donald trump na perezida putin w'uburusiya ubwo buhamya kandi buragaruka ku ruhare rwa leta y'uburusiya mu kwivanga ku matora ya perezida aheruka kuba hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu mwaka ushize mbere gato y'uko donald trump yirukana james comey fbi itangaza ko hari hatangijwe iperereza ryimbitse ku ruhare rw'uburusiya mu kwiba amajwi no gufasha donald trump gutsinda hillary clinton wari uhanganye nawe mu matora kugeza ubu hari ibibazo biri gukomeza kugenda byibazwa n'itangazamakuru bishobora no kuzabazwa cyane james comi ku munsi w'ejo muri ibyo harimo nyine amakuru avuga ko yaba yaragize yaba yarazize kuba yarakoraga iperereza rwihishwa kuri donald trump iyi ngiyi rero akaba nanone bivugwa ku iyirukanwa ry'uwari umujyanama mu by'umutekano wa leta zunze ubumwe za amerika michael flynn ndetse n'ibindi bitandukanije biteganijwe ko james comi azagera imbere y'aka kanama ka sena y'amerika gashinzwe iperereza ku munsi w'ejo ku wa kane saa yine z'igitondo ku isaha hano i washington dc
mubandanye kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye tuze mu karere ka afurika igihugu ca senegal cahamagaye no munsi ku wa gatatu ambasaderi wacu muri qatar abategetsi b'ico gihugu bamenyesheje ko bifatanije n'ibihugu vyo mu kigobe c'abarabu hamwe n'igihugu ca misiri vyahagaritse imigenderanire na qatar ivyo bihugu vyagiriza qatar kwishigikiye iterabwoba abategetsi ba leta ya senegal bavuga ko bariko bakurikirana n'impungenge nyinshi cane kugena ibintu biriko bigenda mu karere k'ikigobe c'abarabu batangaza ko bifatanije n'ibihugu vya arabiya saudite emira arabi ni bahrain na misiri ivyo bihugu uko ari bine hamwe na yemen n'amazinga ya maldive vyahagaritse imigenderanire na qatar ku munsi wa mbere vyagiriza ico gihugu ko gishigikiye iterabwoba igihugu ca Mauritania naco nyene cifatanije n'ivyo bihugu ejo ku munsi wa kabiri mu guhagarika imigenderanire na Qatar.
Tukiri muri ako karere ka Afurika, intumwa za Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kari koherejwe mu karere ka Afurika yo hagati mu cyumweru gishize, ubu ngubu kamaze kugaruka. Kimwe mu bibazo byari byabajyanye kwari ugushakira umuti ikibazo cy'intambara muri Sudani y'Amajyepfo n'icyakorwa ku mpunzi ziri mu gihugu cya Uganda uh, ngo ze gukomeza kwicwa n'inzara. Um, um, Chris, Sam, uh, Sam Smith, uh, Chris Smith umuyobozi w'izo ntumwa yatangaje ko umuti w'iki kibazo uri mu maboko y'amashyaka ashyamiranye mu gihugu cya Sudani y'Epfo cyane cyane ingabo za Sudani y'Epfo ndetse n'imitwe bihanganye kuko ngo aribo babuza imodoka zitwaye ibiribwa zibishyira impunzi kugenda ndetse bakana, bakanafata ku ngufu abagore bitwaje iturufu y'amoko mu butumwa Deputy Smith yageneye perezida wa Sudani y'Amajyepfo Salva Kiir yamusabye kugira ubushake mu gukemura iki kibazo anasaba impande zihanganye gukoresha ubunyamwuga aho guhohotera no gukora ibyaha no gukora ibyaha byihotora izo ntumwa zari zama izo ntumwa izo ntumwa zari izo ntumwa zari zimaze igihe kigera ku cyumweru muri aka gace ka Afurika yo hagati zaganiye zaganiye na leta z'ibihugu byombi Sudani y'Amajyepfo ndetse na Uganda zinasura inkambi ya Bidibidi iherereye mu gihugu cya Uganda kugeza ubu iri mu mwanya iri ku mwanya wa mbere mu nkambi z'impunzi nini ku isi iyi nkambi ikaba irimo impunzi zirenga ibihumbi magana atatu by'abanyasudani
kuri inkuru yerekeye Africa Centre ya gisirikare mu gisagara cya Yaounde muri Cameroon yafashe ingingo no musi wa gatatu yo kugumiza mu munyororo abayobozi b'abavuga ururimi rw'icongereza mu gihugu bakurikiranwa ku vyaha vy'iterabwoba urubanza rwabo ruzobandanya ku itariki mirongo ibiri n'icyenda z'ukwezi kwa gatandatu sentare ya gisirikare yo mu gisagara cya yawunde yategetse felix abor nkogo umushingwamanza neba fontem aforteka umwigisha na moncho bbc umumenyeshamakuru wo kuri radiyo ko bagumizwa mu munyororo umucamanza yasanze ibyo basabye byo kurekurwa bitagira ishingiro abababuranira batangaje ko bababajwe n'iyo ngingo na burya abashikiriza amanza batarwanya iby'uko abo bantu barekugwa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abanyakameruni bavuga ururimi rw'icyongereza ni ukuvuga ibice mirongo ibiri ku ijana by'abanyagihugu bagera ku miliyoni mirongo ibiri na zibiri bavuga ko bakumirwa na leta ya kameruni radiyo ijwi rya amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu kuri radiyo inshuti ya bose no ku ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushyikira mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com na facebook kuri aderesi radiyo yacu no kuri site yacu ariyo we we we akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo mu karere tuyahere mu burundi inyuma y'uko leta y'u burundi yemeje ko yaronse inzandiko zerekana ko ubumwe bwa buraya bwagize uruhara mu ihungabanywa ry'umutekano no kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu makuru twabashikirije ejo kuwa kabiri umuryango w'ubumwe bwa buraya wasohoye mu kanya gaheze itangazo ryiyamiriza ivyo vyagirizo umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eroje wirikaneza yasomye iryo tangazo eroje wiriwe
amahoro neza fidele wotubwira ibiri muri iryo tangazo
muri iryo tangazo atanyira rirerire cyane ubumwe bwa buraya ni ukuvuga ubuserukizi bw'ubumwe bwa buraya i bujumbura buvugira buti turiyamirije amakuru amakuru bwavuze buti turiyamirije amakuru y'ibihuha yakwiragijwe nkana ko ubumwe bwa buraya bufite uruhara mu gushaka gutembagaza inzego no gutera umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi umuryango umwe bwa buraya rero ukavuga ko ayo makuru yakwiragijwe nkana ugasubira kwibutsa ko politike y'ubumwe bwa buraya mu mahanga cyangwa politike mpuzamahanga y'ubumwe bwa buraya atari ikindi ari iyo gushyigikira no gukomeza demokarasi hamwe rero no gukomeza ibijyanye no kubahiriza agateka ka kiremwamuntu mu isi yose muri iryo tangazo kandi rero ubuserukizi bw'ubumwe bwa buraya bujumbura bandanya bugira buti uwotorewe umuti urama ikibazo cy'u Burundi ntiyosiga inyuma ibibazo by'agateka ka zina muntu uhereye ku bantu ku giti cyabo n'amashyirahamwe agejwe kugaharanira ubumwe bwa buraya bugasaba bukibutsa yuko busanzwe bufitanye imigenderanire n'uburundi kuva kera rwose kandi butarota buhagarika gufashanya n'u Burundi nkikubwira ibijyanye n'ibyo rero fidel uwitwa wolfram vetel ari nawe atwara ubuserukizi bw'ubumwe bwa buraya ngaho i bujumbura hari ku rubuga rwe rwa twitter haheze amasaha abiri yavuze ati ikintu nyamukuru ubumwe bwa buraya bufise ngaha mu bundi gukora icyo yise priorite mu gifaransa no gukingira agateka ka zina muntu hamwe n'intwaro rusange agasubiramo nawe nyine agira ati ibyo nabyo duhamagarirwa mu isi yose none roje izo nzandiko zari zaturutse he zakozwe na nde
izi nzandiko ga fidele ntawuzi ngo zaturutse aha ariko izi nzandiko leta yishimikije zaturutse mu kinyamakuru gica kuvuga rwa interinete cyitwa burundi fagiti kitari gisanzwe kimenyerewe cyane ariko ntawuzi ngo izina ry'umuntu yashyize ahabona izi nzandiko ni izi icyo bikora muri izo nzandiko zabonetse byaboneka amazina y'abantu batwara amashyirahamwe mbere bahigwa n'ubutungane bw'u Burundi yuko hari amafaranga bari bagenewe n'inzandiko bagiye barahererekanya aha rero ubumwe bwa buraya bukaba bwavuze yuko izi nzandiko zakwiragijwe nkana kugira ngo bashyiremo amakuru y'ibinyoma ariko icyo gihe bukavuga yuko bwo bwari ko bufasha nk'uko busanzwe bufasha amashyirahamwe ahanye hagati y'akazina muntu kandi ko atakinyegezwa kirimo urakoze eroje kuri iyo nkuru
urakoze nawe fidele
yewe niwe mwemtoreza wewe
yes ku nshuro ya mbere mu manza za jenoside zaburanishirijwe hanze y'u rwanda igihugu cya suwede kibaye icya mbere gihaye indishyi abarokotse jenoside batsinze urubanza rwa beri nkindi karaveri ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umunyamakuru wacu asumuta kaboyi uri i kigali
twari tuzi ko ibyo bintu rwose byatwarekeye nta ni ari uguheba sinzi niyo ariyo na n'ubu sindamenya niyo ryaba ni ifaranga rimwe batubaza bwa mbere twagira ngo ni ukudukinisha kuko amakuru batubaza twumvaga bari nko kudukinisha nyine nzagerageza kureba uko nanjye ntakongera kwiteza imbere aba ni bamwe mu baturage bacitse ku icumu bavuka mu murenge wa muyira mu karere ka nyanza mu ntara y'amajyepfo ni nyuma yo guhabwa indishyi z'akababaro n'umwavoka wababuraniye mu rubanza baregagamo berinkindi karaveri wahamijwe ibyaha bya jenoside aba baturage bavuga ko bakomejwe kubazwa mu rubanza rwa berinkindi ariko batigeze bizera ko amaherezo ashobora kuzaburanishwa ndetse ntibibwiraga ko bazahabwa n'indishyi z'akababaro yari n'umucuruzi duturanye duhari imbibi bari baradusahuye ari ibintu n'abantu rero baza kwica abantu benshi babatsinda no ku murenge ibyo duhaye byose turabishimye icyangombwa ni ibihano ni ukuduhanira umuntu watugiriye nabi wowe ku giti cyawe yakwangirije iki yewe ni ukuvuga nari ndi aho yishe muri komine nari mpari ni ukuvuga mu bikomere nakubitiwe muri komine yari ahari kandi yarabigizemo uruhare ibyo bikomere ufite no mu mutwe n'inkoni n'iki byose yari ahari hanyuma wamenye se agaciro k'ibyo baguhaye cyangwa nakamenya nangahe baguhaye wowe ni ibanga ryanjye mu baregeye indishyi barenga cumi na batandatu batandatu gusa nibo bogejejweho amafaranga batsindiye metre coran hijamarson ukomoka mu gihugu cya suwede yasobanuye ko batandatu bahawe amafaranga yakuwe mu mutungo wa berinkindi karaveri ufashwe na polisi ya suwede urukiko rugategeka ko yahabwa abacitse ku icumu bakorewe ibyaha ayo mafaranga ntabwo yigeze atangazwa umubare wayo metre coran waburaniraga abacitse ku icumu yasobanuye icyagendeweho ngo ayo mafaranga agabanwe and then the court decided how to share this money it's about if you have lost close families mm. members can be sister brothers mm -hmm. mother father or if they have tried to kill you so that, that's why they have made it share it, it they try to see who has been worst been worst treated aragira ati urukiko rwafashe umwanzuro wo gutanga aya mafaranga rushingiye ku bikurikira niba warabuze umuntu wa hafi wo mu muryango ashobora kuba umuvandimwe mama cyangwa papa wawe cyangwa se niba yaragerageje kukwica uko niko urukiko rwahisemo kuyagabanya rushingiye ku wahohotewe cyane ku ruhande rw'umuryango w'abarokotse jenoside ibuka umuyobozi wayo wungirije nkuranga ejide yavuze ko icyo bakeneye kurusha ibindi atari ubwinshi bw'indishyi zitangwa ntabwo rwose abantu turega ari abari mu burayi bwose ntabwo icyo tukeneye tubakeneye ubu banabyumve neza wenda n'abo mu miryango y'uyu bashinje wakatiwe bazanabyumve ntabwo twebwe icyo tureba ari ukuvuga ngo ni amafaranga angana gute bashobora gutanga abaramutse batsinzwe twebwe ibyo dushaka ni ukugira ngo ubutabera bwubahirizwe ikintu cya impuniti kirangire ni rwo rugamba rudura turwara berinkindi yakatiwe n'igihugu cya suwede umwaka ushize avuka mu karere ka nyanza mu ntara y'amajyepfo mu gihe cya jenoside na mbere yayo yari umucuruzi ukomeye mu cyahoze ari komine muyira muri butare yashinjwaga gutegura no kugira uruhare mu bitero byibasiye abatutsi mu cyahoze ari komine ya muyira muri perefegitura ya butare ubu ni mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda urukiko ruri i stockholm muri suwede rwasanze kandi yaragize uruhare mu gitero cyagabwe ku gasozi ka nyamure cyaguyemo abatutsi babarirwa mu bihumbi bari bahahungiye yafashwe mu bihumbi bibiri na cumi na kane atangira kuburanishwa n'urwo rukiko urukiko rwa stockholm muri suwede rumukatira igifungo cya burundu umwaka ushize bibiri na cumi na gatandatu asumta kabuye ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru mu burundi ku mugwa mukuru bujumbura haheze amezi arengane hibonekeza ikena ry'umuyagankuba abantu bakora ubuzi bakenera umuyagankuba n'urucuruzwa ruto ruto bavuga ko bakora bahomba bamwe mu baganiriye n'ijwi ry'amerika bemeza ko guhahora atahana ibihumbi icumi ku munsi ubu agize amahirwe abona bibiri gusa ibindi kuri iyi nkuru tumvirize umenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eroje buri kaneza
ahasi mu ruganda canke ihinguriro ni urwamo rw'imote ritanga umuriro ikoresheje igitoro haba ku murango canke mw'ijoro mu bibanza bitari bike mu gisagara ca bujumbura biba bimeze gutya abakora imyuga itandukanye bikora kuri bene izo moteri kubera ubukene bw'umuyaga nkuba abatazifise nabo akazi gaca gahagarara akarorero nako uyu mugabo twasanze aryamye nk'igihe cy'isaha zitandatu z'umurango mu kibanza baseneramwo imbaho muri karitiye ya jabe hagati mu gisagara mu bisanzwe usanze ndyamye kuko twe turonka akazi hari umucano atamucanwa nta kazi turonka nka twebwe dukorera ngaha mu mbaho iyo umucanwa atawuhaye nta rubaho duterura ngo dushyire mu mashini ntibikunda duca tuguma turyamye ku nyine basi ebana icyo twifuza n'imiburiburi tukaronka nk'imundwi tukawuronka gatatu cyangwa kane byopfuma we na bagenzi be bemeza ko ubu bakora bahomba uruhombo ngira ku munsi urumva nk'umuntu yokoze nk'imbaho nk'igihumbi uca usanga nk'imijoro mukoze nk'amajana nk'atatu gusa umuntu ari kuba amaze gukora nk'imbaho nk'amajana nk'atatu kibura atanu ubu na ubu kuva mu gatondo urabona ndicaye nta kazi ndiko ndakora ni inzara nyene ntakoze singi nahora nduga nko mu mezi nk'ane cyangwa atanu ubu unye ndakwijije hafi amezi atandatu ndwi kare umuriro uhora wirirwamwo wabura basi ntiwabura n'igihumbi cy'ibiharage ubu unye uririrwa inzara umugenzi akakugurana cyangwa atakuguranye ukarara inzara nta kundi ukibigenza kubera ugiye kwibanaho baguca amaboko bamwe bashima guhindura akazi kubera ikenera ry'umuyaga nkuba ubu yahisemwo gusiga irangi imbaho kuko imashini yakoresha yicaye iyo ubuzima bwanze umuntu atajya mu bundi tuba tuba turakora ibyo ibyo tubona dukoresha amaboko kuko yatamuriro ubu tuba dufise ngo duko twaze mu mashini uruhombo nuko ntari buronkera zikwiye nk'iyo twahora turonka hambere umuriro ugihari twarashobora kuronka nk'ibihumbi icumi mugabo ubunye na bibiri byo kurya umuntu abyifuza sabasena n'abakata imbaho gusa babangamiwe n'ikena ry'umuyaga nkuba n'abafise za sibere n'amasekretariya niko kuko tumaze kugira ikibazo c'amata twariyoruganije ingene dushobora kuronka nka gurupe gurupe nayo tuyironse ikibazo c'igitoro guca cinjiramo bica bitugora kuko kuronka igitoro ntivyoroshe biratuziba twari nk'igihe nk'iri joro turishika ku bihumbi bitandatu uruhombo tuhagirira ni runini biratugora kuriha abakozi nukugira turihe amazu y'abandi tuba dupanze eka n'abacuruza amata nabo nyene ntiborohewe bwa mbere na mbere urabona n'abakiriya ubwabo bamaze kubona yuko ata matara ahari ntusanga batwitaho neza cyane baca basubira inyuma kumbure ntibirirwe baranatonda bazi bati nini twagenda aho hantu kuraba amata kumbure yarapfuye ibintu byarahindutse cyane rwose kuko kare umuntu yarashobora kudandaza nk'ilitiro ijana n'itanu cyangwa zirenga ariko ubu bivanye n'ukuntu n'abahora baturangura kumbure bagenda kudetaya ku tubido duto duto bubace babivamo bivanye n'uko nabonye naho bayajyana atamatara baba bafise ndetse ubuye n'amatamaki ya gosiro urashobora gusanga ni litiro na mirongo itanu zidaheze kuko urumva uranywesha byonyine naho nyine abakiriya ubanza kubizeza ukabereka neza yuko wagerageje ukiyaranje ukarondera amata yoba agerageza kuba akanye buke buke abandi nabo nk'uyu musore akora umwuga wo kumwa atangazwa n'iminsi amaze atabona amatara ikibazo c'amatara kirateye isoni ku buryo mu gisagara kizima igisagara kiberwa n'amatara nta kuntu woshobora kwitwa igisagara n'amatara yaka umva turibaza ico gisagara coba gisharije gute ata amatara kirimwo biragoye gutahura bana umunsi wose kuva mu kwa mbere nta matara dufise ahubwo bingenza ahantu yaba aribyo nkora mbona yarakoze n'abandi bose bakaronka hari n'ikindi kibabaza abanyabujumbura icyo twakwifuza ari uko regidezo yoduha amatara tukaba tuzi ko tuyirigwana tukaba tuzi tuku murango wose amatara turayagira cyangwa nawe tuku murango ntayo tugira ko mu ijoro tukaba tuyafise apana kujya bayaduha n'igihe bayaduha akamara nka 5 minute cyangwa 10 minute agaca agenda nk'ubu na ventere irashobora kugera bakayaduha nka 10 minute amatara agaca asubira kugenda yaba byo kunda bakaraba ukuntu bagerageza basi baraduha bakatugira amadireshage hajya bavuga ati saa cyenda araza agaca agenda saa tatu tukabimenya ingaruka mbi kandi zibonekeza ku baguzi nk'ubu nanjye gukereye akabuwate y'imeyiri ka petite sere noroma twara turiho amajana ane ariko kubera ariko bakoresha gurupe regitrogene bakibambira ko ntigeza gutanga inoti y'igihumbi nk'iyo turi ko dukoresha nk'amatara ku munota tugira mirongo ibiri ariko kubera ari gurupe ku munota tugira tugira mirongo itatu nubwo bidasatisfeza bamwe bamwumva ariho abavuga wo gutya na gutya ariko ikibazo cy'amatara kiraduhanze umukuru w'igisagara ca bujumbura fredi mbonimpa arahumuriza ko ikena ry'umuyaga nkuba rizoba ryaheze mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa yabivugiye mu nama y'umutekano aherutse kugirana n'abanyagihugu bo mu buraruko bwa bujumbura nagira mvuga icane n'igezo ndabikurikirana leta yaragize akigoro ubu mu minsi iri imbere mu kwezi ikibazo ca delestage kizoba giheze bisigura yuko ibibazo twagize ni ukubera ibihe vyahindutse ingomero ntizuzura ariko uku kwezi gutangura kuraherana n'ibya delestage atakigoranye kugira abanyagisagara bose baronke umucanwa abadandaza amata bashobore kuyadandaza abasudira basudire ku mugoroba umucanwa uboneke ikena ry'umuyaga nkuba riribonekeza kandi mu ntara zimwe zimwe zo hagati mu gihugu rikaba ryatumye ibiciro by'ibicuruzwa bimwe bimwe biduga kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatandatu nta rugomero rutanga umuyaga nkuba na rumwe rurasubira kubakwa mu burundi mu gihe abawukenera badasiba kwiyongera n'ibisagara bikabandanya kubakwa ku munsi ku munsi eroge burikaneza bujumbura ijwi rya amerika
muri uyu mwanya tugira tuvuge ku byerekeye inkino hano muri studio turi kumwe na ernest ugeze iwe ernest waba udufitiye ayahe makuru ku bijyanye n'inkino urakoze fidel amakuru ajyanye n'imikino reka tuyahere muri afurika amakipe y'umupira w'amaguru y'u rwanda ndetse n'iya santara afurika byitegura guhura ku mukino wa mbere wo mu itsinda hashi kuri iki cyumweru tariki ya cumi n'imwe kamena umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi mu gushaka itike y'igikombe cya afurika kizabera mu gihugu cya kameruni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya santara afurika ryahise ritangaza ko abakinnyi b'iki gihugu bashyiriweho intego nibaramuka bitwaye neza kuri uyu mukino kugeza ubu guverinoma yemeje ko yemeye gutanga miliyoni ijana na mirongo itandatu z'amasefa ni amafaranga akoreshwa muri kiriya gihugu akaba kabakaba miliyoni magana abiri mirongo itatu n'imwe z'amafaranga y'u rwanda ku bakinnyi ni ukuvuga umukinnyi umwe akaba azahabwa miliyoni imwe n'igice y'amasefa ni ukuvuga akabakaba miliyoni ebyiri z'amafaranga y'u rwanda nk'agahimbazamusyi kuri uyu mukino santarafurika iri mu itsinda iri mu itsinda hashi hamwe n'ikipe ya Cote d'Ivoire uh, Guinea Conakry ndetse n'u Rwanda uyu mukino uteganyijwe kubera mu mujyi wa Bangui mu gihugu cya Central Africa kuri iki cyumweru twerekeze no hanze ya Afrika nyuma yo kwegukana igikombe cya UEFA Champions League abakinnyi umunani b'ikipe ya Real Madrid bayobowe na Cristiano Ronaldo kuri ubu ngubu bagaragaye mu bakinnyi cumi n'umunani bitwaye neza ku mugabane w'i Burayi abaza uh, mbabwiye muri make uru rutonde rw'abakinnyi cumi n'umunani abazamu harimo Gianluigi Buffon uyu nguyu ni wo muri Juventus ndetse n'uwo bita Jan Oblak uyu nguyu ni wo muri Atletico Madrid mu b'inyuma cyangwa se ba myugariro harimo Leonardo Bonucci wo muri Juventus hakaza Dani Carvajal wo muri Real Madrid Marcelo wo muri Real Madrid Sergio Ramos nawe ni wo muri Real Madrid hakaza Diego Godin wo muri Atletico Madrid mu bakina hagati hazamo Casemiro wo muri Real Madrid hakazamo Toni Kroos wo muri Real Madrid nawe Luka Modric nawe ni wo muri Real Madrid Isco ni wo muri Real Madrid Mila, mm, hakaza na Miralem Pjanic wo muri Juventus ndetse na Tiemoue Bakayoko wo muri Monaco. Mu bakina imbere haza nyine Cristiano Ronaldo wo muri Real Madrid, hakaza Lionel Messi ni nawe wenyine wo muri FC Barcelona ugaragara kuri uru rutonde, hakaza Antoine Griezmann wo muri Atletico Madrid, Kylian Mbappe wo muri Monaco ndetse n'uwo bita Robert Lewandowski wo muri ekipe ya Bayern Munich. Dusoreze ku, miki, ku mukino w'intoki wa NBA hano muri leta zunze ubumwe za amerika ku mukino w'intoki wa basketball kuri uyu mugoroba ku kibuga cya queenslawn arena ni mu mujyi wa cleveland muri leta ya ohio nibwo hateganijwe umukino wa gatatu ari nawo mukino wa mbere ikipe ya cleveland cavaliers iraza kuba yakira ku kibuga cyayo ni umukino ni umwe mu mikino ya nyuma y'irushanwa ry'umukino w'intoki wa nba basketball iyi ngiyi rero ikaba ihuje ikipe ya golden state warriors yo muri leta ya california ndetse ni ikipe ya Cleveland yo mu Cleveland Cavaliers yo muri leta ya Ohio. Ikipe ya Golden State Warriors yo kuri ubu ngubu yamaze gutsinda imikino yayo ibiri yabanje, iyi ngiyi ikaba yose yaraberaga ku kibuga cyayo. Kuri uyu mugoroba rero niho hateganyijwe nyine uyu mukino wa gatatu w'iri rushanwa. Turabararitse nizere ko abakunzi ba basketball muraza gukurikira uko biraza kugenda ndetse mu makuru yacu ataha tukaba tuzababwira uko bizaba byagenze. Urakoze Ernest.
mbere gusozera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri make tusubiye tubibitsingirira nkunguru z'amakuru twabashikirije twabwiye ko inteko zidasanzwe zije zo gukingira leta y'igihugu ca iran zagiriza arabiya saudite ku bitero vy'iterabwoba vyagizwe uno musi ku wa gatatu ku nyubakwa y'inama nshingamateka n'ikibanza cashinguwemwo ayatora ruhora komenei yahoze ari komeini murantunga yahoze ari umutegetsi kizigenza wa iran twababwiye kandi ko umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya nc riri ku butegetsi mu gihugu cya afurika y'epfo yatangaje ko mu mpera z'uyu mwaka hateganijwe amatora y'ubuyobozi bushya bw'iri shyaka
amakuru rero twari twabateguriye n'ibiganiro kuri iyi saha niyo bigarukiye dushimiye aba dufashije dubanze dushimire engineer Pierre Henry yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fazo yashize hamwe ibiganiro twabashikirije amakuru mwayashikirijwe na Fidel Niyongabo afatanyije nanjye Ernest Tugeziwe tubashimiye rero kuba mwaduteze amatwi tubifuriza amahoro y'Imana mugire ijoro ryiza mwumva ibindi biganiro vya radio ijwi rya Amerika